yes so my people i greet you una this beautiful tuesday um, afternoon and i do welcome you. to this a special program will be relationship program hook up on inform me international online radio my name is sandra ikekwa yes for this program we dey hook people up for relationship wen go lead to marriage yes o na wetin we dey do for here be that and like una know say no be only single people we dey hook up we dey also hook up the um, widows and the widowers those wey be say they don lost their partner before and dem dey lonely so they need another partner to make sure say that loneliness no lead to something else eh from check check i don discover say loneliness na something wey dey even kill faster than aids eh sake of say loneliness no good only one person dey house they can't ceiling eh nobody to say how you dey nobody say how your body nobody to talk to e no good at all at all and when something dey happen to one person wey e dey house nobody dey fit dey come for im rescue because nobody dey with am e no good at all at all eh some people dey say dem no want even if their partner delete eh only dem go fit stay o oh. dem no need another person to come stay the place of their partner we know say you e go stay the place of your partner e come im e own because the one wey come wey first dey don go so another one wey dey come dey come im own come play im own role eh, your partner playing role e come delete somebody come need to carry on from where e stop so everybody get im role to play until all of us go delete waka go so wetin we dey try to talk be say those wey don loss their partner wey be widows and those wey be also widowers say e good if you lost your own get another one so that you no go dey lonely i don see many people wen e be say dem delete sake of say their partner delete dem no get another person to dey with for house dem dey lonely because of that loneliness their time dey cut short dem no come reach the appointed time wey dem suppose to reach take enjoy their children sake of say their partner no dey or dem no get partner wey keep dem uh, company wey make dem dey happy because when only you wan dey na so so think you dey think dey think wetin don happen your mind no dey sweet you no dey happy and one person no dey happy wetin dey happen sickness dey enter body and once sickness enter body the person time don dey cut short and before you know the person go waka go their kingdom come so na wetin loneliness dey cause na it be that so make una know say for this program if you want make we hook you up whether you be single person or you be person wey be uh, widow or widower you want make we hook you up wetin you go do just green green our number or send us whatsapp message for zero eight zero six eight six nine nine three three nine zero eight zero six eight six nine nine three three nine na be number una go take reach us yes this morning uh, we go just discuss things wey be say e concern us for our inside relationship we know say na 2023 na im we dey so eh you know say so many aunty dem wey dey street and so many brother dem wey dey street dem don talk am say ah this year na my year this year i must hook up this year i must marry this year i must settle down eh congratulation in advance sha o make i congratulate you those when e be say this year dem don already map am out say na this year be their year 2023 na your year for marriage na your year wey you wan take dey engaged wey you wan take hook up eh e go only happen e go only come to reality if you change or do those things differently from the way you do am the previous years na the truth e go only happen for you if you change or do the things wey you suppose do or do the things differently from the way you first dey do them eh last year 2022 you first shout say 2022 na your year that 2022 you must settle down you must marry you come feel say the thing no come work out wetin happen so from the things wey you do that last year wey e no take work out you have to do things differently because na only person wey e no dey reason na him dey do the same thing over and over and over again and e dey expect to get this uh, uh, uh, different result the same thing you dey do and you dey expect to get different result na the same thing na you see the same thing wey you first see dey do you dey do am the same the same na the same result you go get so for you to get different result you have to do things differently so wetin be those things when e be say you no do well wey make you no fit achieve those goals eh as a young girl as a young boy those things when you do when you no do well eh prob pro probably you don dey into relationship every year na dem dey break your heart dem don break chest dem don break heart before dem go break your whole body when e be say you go come waka go their kingdom come every year na so dem dey do you go always complain as a young girl ah as i just dey know as the guy just dey know me na so we just dey turn back as we just dey know each other na so we just dey turn back none of your relationship dey even dey established when e be say talk how much more say na courtship na una come enter oge i go ask wetin be those things wey you dey do when you need to do differently you go ask yourself or you be young man you dey always talk say ah no get the girls no dey fit dey stay your hand once you dey hook up before you know dey say jack robinson the girl don turn back e don waka only you go come dey some people come dey feel say eh, na people for their village na im dey worry them o oh. eh, na their eh, village people na im dey pursue dem na im make them dem no fit settle down or dey established for a relationship e fit no be true because some of us when e be say uh, uh, we, we we be maybe a guy e dey jobless or e no dey serious uh, as a young man you you dey jobless you no even dey serious for life how you come take think say somebody no matter how you take think say you fine eh, how you take feel say you take fine present yourself by the time they ask you question you no get something for you no get backup how girl wan take take history the girl go only just conclude from beginning say you no serious and at times dem go even check your age your mates don even dey get grandchildren na now you still dey play yourself dey tell yourself say you be guy when nothing nothing you no dey serious for life as a young man uh -huh. the truth be say you go just siddon dey roam about for street till dey wait for manna to fall from heaven before you go fit fit say you go take care of yourself you no fit take care of yourself how you wan take raise family number one you no fit take care of how you wan take marry how much more take care of family so no woman go take you serious that's why you still dey for the point when you dey and you no go fit settle down this year na your year you wan settle down sake of say all your friends dem don marry all your your even your sibling your younger ones dem don marry remains you and you feel say you get home problem <laughs> my brother you no get home problem o oh. sit down ask yourself wetin be the things wey you no dey do well when you suppose to do well na street you dey roam ask yourself na street you dey roam because you dey roam street every day dey waka you no get work you no serious you no plan for anything year to year and you dey expect say e go dey well e no fit dey well you dey wait say manna go fall from heaven e no fit dey you still dey look up to your parents wey your parents suppose to dey look up to you ah my brother e go hard o because if e be like that no woman go gree follow you talk less of say you wan settle down okay how you wan take do the marriage you wey say you dey look for somebody how you wan take do the marriage wetin you get to offer nothing so you must do things right this time around this na new year wen just start so so you need to actually sit down plan your life as a young man ah my time don dey go so so people marriage na you dey at ten d nobody don at ten d your own you never ask yourself wetin be my problem wetin i need to do right this na beginning of the year so you need to plan things well now to make sure say things go well with you plan your life well plan the year well so that before the end of this year ah na celebration na e go be your own in short me and i wan at ten d wedding so eh, i wan chop wedding cakes so na the truth be that you need to plan am well plan am well na the truth be that so if e be say you be somebody say you dey always dey look up to uh, uh, your parents you dey look up to dey wait for manna to fall from heaven before you go fit do anything na error be that young man you need to do something right uh, because uh, your case don near serious if i say your case serious na serious people na psychiatric dem dey go your case don dey near serious um, before you come dey very very serious so you need to do something or maybe as a young girl uh, you feel say you dey fine o and uh, your own na just to dey roam the street you know and cause the cloth wey come dey rain now for girls i dey see girls dey just go shop go buy cloth wear waka comot for house waka comot for the now not even campus now from their house now the the day holiday na dey come from school come house dey dey comot for house dey go wear mosquito net as shirt then wear trouser so go even wear nika and uh, bra dey call am say na cloth because at least all of us know wetin dem dey call blouse we get wetin dem dey call tank top all of us na girls we know wetin dey call tank top shimi dress when e be say e get tiny hand that tank top yes na wetin dem take dey take breeze because im hand no get sleeve na just tiny hand e get and e long reach down cover body but when we dey see now wey we dey call bra top na sports people dey use am take run when e be say e dey hold bra and e dey tight so e go only cover the top part of their body their two ample wey dey for front e go only hold am tight and then e no go dey exposed you go fit see their stomach because na sports people na dey use am they dey only use am take do either exercise for gym and all that but nowadays they come do fancy type when people come dey wear waka for road so now and e dey very expensive they go even give am name designers so you be young girl you own na just to roam straight with your uh, bra and boxer wey you wear wey you call fashion na cloth you call am o the problem be say they dey dress the way you want people to address you they say make people dress the way dem want make they address them last year you shout na your year you wan dey engaged you wan dey into relationship you wan marry the year come e finish dem don enter new year nobody even come tell your papa say dem see flower for na domot and flower full na house nobody dey come knock say dem see fine flower why because dem don tag una house prostitute base na the truth and dem fit say all the girls wey dey the house dem dey loose dem be maybe dem be osofri guests. that's why nobody dey come knock for the door you no dey ask yourself wetin be the thing wetin wetin be those wetin dey happen to me wetin dey wrong with me wetin i no dey do well wetin i suppose to correct na the truth be that and if you ask you go find out say some of una work una no learn but una dey wear fine fine cloth and latest cloth but nobody get work wey e dey do and you dey expect say somebody go come knock for that door tell your papa say e see flower because the whole flower people dey see for there the flower no be designer flower na flower wey no make sense wey dey poisonous that's why people no gree come pluck am e get flower wey people dey like to plant dey go look dey go spend money take buy they go say ah this flower dey very beautiful if you put am for your compound ah e dey nice this one no be all flower people dey buy o because some flower dey poisonous you go even see am no matter how e take fine you go avoid am you e no take body near am na the truth be that na the truth na be that so wetin be those things wey you dey do wey you no do wey you no dey do well and this na new year you don still shout maybe beginning of last last week as you enter the year you don shout this na this year na your year very soon you go dey go church to church dey look for who wan deliver you who wan pray for you say na somebody na him do you and na you dey do yourself you dey wan enter relationship which plan you get you want courtship which plan you get because before somebody dey say e wan enter relationship or e wan marry sef e wan settle down whether you be boy you be girl you suppose to don prepare yourself preparation dey start from as a young girl whether you be boy or you be girl marriage no go come without say engagement no dey marriage no go come without say dem no do courtship as a young girl you don prepare yourself because nobody want prostitute for wife o oh. na the truth be that nobody such girls when people dey see like that they only dey use they e only good for hangout they no good to put for house so na wetin you just good for be that that's why you see say the relationship wey dey always dey enter e no dey spend na just overnight one week after what you dey good for when they don do am finish dem go drop you you wan dey noticed no be all by no be by wearing bra and bursa dey make you dey noticed wey people go fit notice you that kind notice is different e get comma you wan dey noticed you wan dey engaged this year 2023 make yourself useful whether you be student o if na school you wan go go school learn a skill you go dey noticed by the time you learn handwork people dey see your handwork they go notice you when they wan describe you they go describe you wetin you dey do that one na good, not good notice learn a trade This year na your year you wan go husband house common handwork you no get nothing you sabi do only to wear fine cloth waka liability nobody wan marry liability make yourself useful by the time you make yourself useful you go see say you go become hot cake for marriage market every guy go wan put you for house all oh. you dey wear two fifty here work, you no get market you no learn school you no go how you take get the money and you wan be somebody wife guys go borrow leg run from you because oyo na your case o oh. you no dey responsible this year na your year you don ready ready yourself so that this year go be your year the only way you take ready yourself na to make yourself useful prepare yourself yes you wan marry this year prepare yourself learn a skill learn a trade and dey responsible have respect for yourself and those wey dey around you na so you go take prepare yourself to go into relationship then before they talk about marriage if you never prepare yourself for the year you never prepare yourself in these areas na be say this year go still waka the way last year take waka and nothing for you if you take my advice this morning as a young guy as a young girl you say this year now your year i must settle down then make the right decision prepare yourself make yourself useful young guy make yourself useful not say because of say i don graduate i go school i no see where dey employ me you no fit employ yourself create job for yourself create job for yourself people dey out there when e be say dem don graduate dem don carry file waka nobody collect file for their hand dem go keep the file for house begin use their their chest take dey do work and e dey pay off so many cabs wey be say i dey see for road people wey dey drive am dem be graduates so many of them dey be graduates and na dey take take care of their family they dey do well so many of them dey do so many skill work wey be say dem don go learn just to make sure say dem fit make ends meet and e dey help dem. Say job no dey no mean say you no fit create job for yourself. Make yourself useful this new year 2023. And by the end of the year, your story go come out good. Different from the results wey you get last year 2022 if you know say you want your story to change this year 2023 do things differently from the way you do am last year whether you be young girl or you be young boy They say a word is enough for the wise my people person i dey hear im voice since now na country sister sandra ikekwa and number one, I go take reach us na zero eight zero six eight six nine nine three three nine zero eight zero six eight six nine nine three three nine. Well, until I go hear from us again. Una bye bye for now.